<laughs> hello my people. yes so i don't show again though. welcome to bcgs tv today is your first time of coming across my channel Don't forget to subscribe and hit on the notification bell so that whenever we upload video you be the first to be notified so for those why they go they come back god will bless you now And they talk about royal house and nigeria celebrities from my channel so my people. hmm i dey analyze shows for here too so make you subscribe share the video always i no wan tok too much i don't carry another gist come for una right now The gist wey i carry come for una na about eh, toby philip you understand we hear say toby philip travel now i come say ah people say I ashe tobi philip come travel with belly, and eh, so on so the come tok say oni of ife dey very very eh, <clears throat> they very very happy say e travel because go becos the wahala go come the um wah wahala of one come out. e go come the zero i mean e go come the light for for um you understand so i can't dey tok am say ah why kabiyesi go can't dey happy now shebi na him see them before he marry dem shebi he like them, he come marry dem so which one he come begin dey happy people, say dey travel they carry their wahala comot hey <laughs> my correct people. hmm. as a wonder shall never end o there is nothing like natural love when love is there natural one there is nobody no man or woman that can bring it down so my correct people, so this kind relationship now wey they come they do they go Now i will not come understand Now they come to say olori They come to say sean come and pick the call They come to say olori Toby philip and uh, olori um so my correct pipo na wetin happen be dat one ah? na i come talk say ah, olori tobi philip say na na she becos upon everything wey she don cause everything wey she don do say na hin caviar still dey caviar no bone am o say caviar dey bone olori olori olori Ronke you know say dey bone olórí Ronke but e no bone uh, uh, Tobi Philip na we come dey say ah shey na because of wetin olórí Ronke do last time when even olórí Ronke come go do buy motor shebi una know say olórí Ronke go buy car for Kabiyesi Kabiyesi come reject the car you understand he come reject the car so as he reject him, Olori Ronke don come dey happy since all this why he come begin dey her own she come say she go move come on, go on uh, go where Ooni of Ife make e move go say instead of her to be there she say she no go even find love and so on say because oni of ife don really change but no be like this. say she dey very surprised o oh. because no be like dis oni of ife uh, take dey the time wey dem dey because right now say e don change well well she no expect the way wen e continue to behave now because no be like that e dey start to behave before ah now i go tell am say why olori ah why Eh, kabiyesi no go change now When be say di tins wey dem say make una no do una go dey do am dem go say no touch this one una go go touch am una dey do like say na una na im kabiyesi love pass kabiyesi no love any other person. and so dat day you carry you go follow kabiyesi go church kabiyesi no send you but you still follow am and he no send you o you understand na wetin you do you still follow kabiyesi you come comot say no even invite you, you follow and you go enter motor, go stop, go go wait for am for where e dey go. You understand? Another motor come carry you come there. So people come to say now you with am come together. All those things e very very embarrassing. Even if see they even they do and make they e do the thing make una no understand, make una no follow am, una go see they follow he no dey very very he no like the kind situation at all He no like am and he no want he want to dey uh, see that kind thing at all he own wen e dey do dey go right now na that one na he know he all those one wey e dey happen right now e no dey after that one because no be that one make am come dey palace according to wetin im tok say no be because of eh, oloritobi or olórí Ronke Maker come dey dey palace o no be dem dey give am joy no be dem give am peace say na god na him dey give am joy and peace and He no come palace because of them. He no come dey do oni of ife becos of them. una dey hear me so so my correct people. na wetin we see o na we come say okay we go touch light gist to make we see make we hear and see wetin dey happen for here so my correct pipo as we see the gist too now we say okay make we touch lighter make we know wetin dey happen becos of say oloritobi na e don come out again becos di tin dey vex am say ah why kabie say come dey behave like dis im dey tok to kabie say kabie say no even answer am and olori runke eh, too he say kabiyesi now since how many days now even as oloriruge go buy car for kabiyesi kabiyesi forget if he frustrate the car frustrate her He no even send her message He e no concern her He no concern um, He no concern kabiyesi sef because she just dey do her own He no send dem message He no say wetin concern her concern all those kind thing wey dem dey buy so my people, as i see the gist now say no make i touch light and for now make now hear and say Olori Runke and um, oni oni of ife and um, mary and um, <clears throat> toby philip say dem don't carry wahala come carry and come for oni of ife so oni of ife don stay away from them. He don't enter comot e no to know whether they dey exist or not so my correct people, make una help me watch this video leave una comment according to you now watch god almighty will bless you now. thank you so much guys for always watching me god will bless you now. I know go lack in jesus name